Iyi ni ijwi rya Amerika. turabaramukije inshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio muri kumwe nanjye aloyizi bigirimana hano ni washington dc ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
amafaranga y'agaciro se dufyatura uko tubishatse iyo ava murahazi ava ibyo twimbuye tugashora hanze cyangwa akava muri cya gisata cy'ingenzi
uyu ni joseph butore ni cegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ku ikena ry'amafaranga y'agaciro mu burundi iyi nkuru cyo kimwe n'izindi tugiye kuzibashikiriza mu kanya mu burundi haribonekeza ubukene bw'amafaranga y'agaciro abadandaza bavuga ko basigaye barindira amezi arenga atanu batararonswa ayo mahera mu gihe baba bakeneye kurangura ibindi kuri iyi nkuru tubishyikirizwa na eroge wirika neza ku mazu yo kuvunjiramo amafaranga twaciye ko ku mugwa mukuru bujumbura ibiciro by'ibanki nkuru y'igihugu idolari rimwe vyanditswe ko rigurwa hagati y'igihumbi kimwe amajana atandatu na mirongo itandatu n'igihumbi kimwe amajana atandatu na mirongo itandatu n'atanu rikagurishwa hagati y'igihumbi kimwe amajana atandatu na mirongo itandatu n'atanu n'igihumbi kimwe amajana atandatu na mirongo irindwi ariko igiciro c'ukuri cari hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atandatu na mirongo itanu n'ibihumbi bibiri n'amajana atandatu na mirongo itandatu kuwugurisha n'ibihumbi bibiri n'amajana indwi kuwuyagura ifaranga ry'abanyaburaya ya euro uretse ko henshi ritaboneka ryagurwa ibihumbi bibiri n'amajana umunani rikagurishwa ibihumbi bibiri n'amajana umunani na mirongo irindwi abo twahuye baroye kuyarondera batashimye kuvugira kuri mikoro yacu babwijwe rya amerika ko bumiwe batakironka n'ico bashikiriza ubwo bukene bw'amafaranga y'agaciro bwatumye ibanki nkuru ya repubulika brb ifata ingingo zo kuyaha imigwi itatu gusa y'abagurizatunga antoine muzaneza umukuru w'ishirahamwe ry'abadandaza kobo mu mategeko brb iherutse gusohora yaravuze yuko iryo faranga ry'agaciro abantu ba mbere bazobanza kurironka icyo twokwita ba priorite ni abantu bazana ibintu bijanye n'ibitoro n'abantu bazana ibintu bijanye n'imiti n'abantu bazana ibintu bijanye n'uburimyi hariho ibindi bisata bisanzwe bitaronka ayo faranga ry'agaciro ndashobora kuvyirabira ko na jewe kuko nsanzwe nzana ibikoresho vyo kubaka iyo tugiye gusaba iryo faranga ry'agaciro mu mabanki dukorana turagenda tukuguruza lisansi ico bita lisansi ariko bakaca batubwira ati nimurindire gatonya turabe ko iryo faranga rizoboneka urashobora kurindira rero amezi arenga atandatu utararonka ifaranga iryo faranga ry'agaciro hariho n'abaca babiheba ubu rero ku bijanye n'ababifise nimvira ko ariko badandaza amasitoke ya kera mugabe amasitoke ya kera naho nyene azotenda here none bizoca bigenda gute leta itatwugururiye kugira twese tugire akse kuri iryo faranga ry'agaciro umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu asigura ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro buterwa hanini n'igihuhusi c'ubutunzi cateye kw'isi yose jean ciza icyo dutangura kumenya ni uko banki nkuru y'igihugu idafyatura amadovize ni ukuvuga ko amadovize tuyaronka avuye hanze mu buryo buzwi ikibazo rero cy'amadovize nicyo turakizi kirahari ariko icyo kibazo ntitucisangije nibyo nk'uburundi nk'abarundi turabona ko dufite ingorane cyatewe n'ubukene bwateye ku isi yose iyi crise financiere yaje ibiciro ku masoko mpuzamakungu bikagabanuka ku bishorerwa hanze z'ibikawa ubutare cyangwa ibindi byaratumye amadovize yinjira mu bihugu agabanuka jean ciza anatanga uturorero tw'ibindi bihugu ibintu byamaze kuyangara abadandaza barafite ibintu bitatu batanga nk'umuti muri vyo harimo gucungera ingene amafaranga y'agaciro agurishwa uburyo bwa mbere nuko banki ya Republika yo liberaliza igatanga amadolari ku bantu bose bashoboye kuyaronka uburyo bwa kabiri twifuza yuko banki ya Republika yokorana ikavugana n'amabanki ukuntu ayo mafaranga yabonetse iyo bayahaye amabanki ukuntu ategezwe gukoreshwa uburyo bwa gatatu nuko ayo mabanki igihe bariko barakorana nabo bita ngo amabiro de change bakwiye gukurikirana neza ayo mafaranga babahaye yuko ariko bayadandaza ku giciro bayabahaye ko hariko akanyungu gatonya atari amafaranga y'umurengera icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu wasaba abagwizatunga guterera umuganda mu kurondera ibindi bicuruzwa vyo gushorera hanze y'igihugu joseph butore yari yabakoranirije i bujumbura kuri uyu wa kabiri amafaranga y'agaciro se dufyatura uko tubishatse iyo ava murahazi ava ibyo twimbuye tugashora hanze cyangwa akava muri cya gisata cy'ingenzi imwe mu nzira zo gutura umuti w'ikibazo cy'amadovize ni uko namwe nk'abadandaza mukoresha ubwo bwenge imana yabahaye mu kwiyumvira ibindi bintu nk'abarundi twoshorera hanze ntitwame turi kuriya gusa ngo dushaka amafaranga yacu tugende hanze kuzana ibindi bijyana natwo nk'uko umenga twebwe nta kindi kintu na kimwe dushobora gutwara hanze kuva Burundi bwitwa izina amafaranga y'agaciro ntiyari bwadubuge ku rugero ariko muri iki gihe mbere no mu gihe igihugu cari cafatiwe ibihano mu vy'ubutunzi yambahgo mu mpera z'imyaka ya mirongo icenda ibiciro ntizigeze bidubuga ku rugero biri kubu eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika Akoze loje tukiri kuri iyi nkuru mukuru w'ishyirahamwe Parsem akaba n'umuhinga ku vyerekeye ubutunzi Faustin Ndikumana amenyesha ko umutinya mukuru ari gukura Burundi mu njyaneza politike tumwumvirize
ubwa mbere hoho ibyo bitangurira ku cyo bita baransa komerisiyare ni ukuvuga ibyo ushorera hanze amahera uronka bashoreye ibidanazwa hanze n'ibyo uba ukeneye byo hanze ugurira hanze ni ukuvuga rero iyo baransa komerisiyare no mu minsi yahera yamye idashobora kurenga mirongo ibiri ku ijana hari n'igihe yajya munsi ka cumi na gatanu ku ijana bisigura rero yuko amafaranga dukura mu byo tuba twashoreye hanze ashobora kudutuma tugura mirongo ibiri ku ijana y'ibidandazwa dukeneye none amadovize twogura ivyo bindi mirongo umunani ku ijana acavahe ayo rero yahora ava hehe ava umufashayi agacava muri ya mitahe y'abagwizatunga b'abanyamahanga binjira mu gihugu akava mu mahera ashobora kurungikwa n'abene igihugu bacu bari hanze barungikiye abandi bene wabo n'inshuti zabo ziri ngaha mu gihugu canke amadeni ashobora kwakwa n'igihugu mu mabanki yo hanze muri vya bidanzwa dushorera hanze caduha amadovize yari ikawa mwese murazi kambwe n'imizuburo ingene iriko irasubira inyuma mu mwimbu irandurwa ruguru isu gusubirana ibintu muzi ari aho riduhabara agaciro ikigira kabiri ya mafaranga y'agaciro y'imfashanyo yaragabanutse cyane ku rugero rudasanzwe kandi ariho yahora ashigikira ifaranga ry'u Burundi igihe kandi igihugu gifise isura y'igihugu kiri mu ngorane za politiki mu gifaransa pays en crise ni ukuvuga yuko abagwiza tunga batihutira kuzana imitahe mu Burundi ni ukuvuga yuko umutire tugaruka hahandi kavuga tuti igihugu kiteza kuva muri ibintu z'ingorane za politiki izi ngorane za politiki tutazivuyemo ntibikunda kuko ya madovize ya kooperasiyo y'imfashanyo ategeza kubanza gusubira ahagaragwa ko nta nashobora kuza abo bagwiza atunga binjiza imitahe mu gihugu azi ari uko intambara twayivuyemo azi igihugu cifashe bavuga ati igihugu citeka ata nta ngorane za politike zirimo inyishu ya mbere ni uko tuva kwitwa igihugu kiri mu ngorane za politike nico gituma umunyapolitike ahari harimo ubutegetsi muri opozisiyo n'abandi ntibakure igihugu c'u Burundi bakure mu nzira bwa bunyungu bwabo budahera tume igihugu kiraja tukironderere amahoro tukironderere umuturama kibe igihugu cifashe nk'uko ibindi bihugu biriko birabikora
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
Mu Burundi sendika y'abigisha stebe mu ntara ya Rutana ntishimishwa n'ukugene igikorwa cyo guhindurira ibibanza bigishwa bahora bakoreramo cagenze ivuga ko carenzwe n'utunenge caranzwe n'utunenge murambabarira isaba ubushiranganje bw'indero ko bwo bisubiramwo ni inkuru dushikirizwa na Fidelite Ishatse mu rundi bwose ariko haba igikorwa cyo gukwiragiza abigisha ku mashure hibonekeza ubukene bwabo biko bikorwa mu gukura abigisha ku mashure hariko benshi bakabajana ku mashure hariko abigisha bake ico gikorwa mu ntara rutana sendika stebe nishima ukuntu cakozwe ivuga ko imiryango y'aba ari bahinduriwe aho bakora agahinda ari kenshi manuma antoine arongoye sendika stebe mu ntara ya rutana igikorwa cyo gukwiragiza abigisha ku mashuri basanzwe badakwiye caranzwe n'amahinyu akomeye bwa mbere abigisha barashwiragijwe barungikwa ku mashuri ariko kure yaho bari basanzwe baba nko ku birometero birenga mirongo itanu mbere gushika no ku birometero mirongo itandatu mu miryango rero ni umubabaro n'agahinda ntitwashoboye kuronka urongo ubuyobozi bw'indero mu ntara rutana aho bita abadepeye kugira tubwire igiti gica abarimu bahinduriwe aho bakora mu ntara yose ya rutana no muri sendika steb nabo nyine batubwiye yuko ico kitigiri bataracegeranya yamara baduhaye tumwe mu turorero tw'abahinduriwe ku ngoma mukuru w'intara ya Rutana kwishure yari serutana bajya bajejwe gukwirikana abanyeshuri bita bankadre na karero hagiye nka munana kwishure ritoyi rya rutana ya mbere hagenda batandatu amaze kugenda abigisha bangana uku kwishure imwe murumva ko ari benshi cyane twagerageje kurondera bamwe mu bigisha bahinduriwe imirimo uyu ni umwe muri bo ntiyashimye ko tumuvuga izina je nahora ndi umurezi muri lise ya rutana ubashitse ku ishuri ya ekofo gasuno muri giharo vyagufi kuko nzojabuka amakomine atatu hariho rutana hariho bukemba nkaca nshika muri giharo maze imyaka mirongo ibiri n'itatu nkora akazi ka leta gusa mbona ingene noba igiharo ntayo umuryango ngaha kandi ndabona ko imyaka yanje idashobora kubinyemerera uyu mukenyezi yuzuye gahinda ntabona uko azobigenza ejo aho bukera nahora nkora mu mika muri komine rutana none banshyize ku mpinga ahantu ngo bita mu mugondo je nta naho nzi kuva ndabyumva ndira nkoreramusozi sinzi abana biga ku- ku gitaba none ubu bazoca batungwa nande sinzi uwo bajana aho hantu ntaho nzi ko nzosaba indaro mu mihanda sinzi ko hariho na home ntaco ndabiziko je nk'umugabo wanje akora ahantu bita ibugendana yahora aza muri vakanse ansanga ku gitaba none ubu tuzohora duhurira hehe akora ahantu mu mitumba atunzwe n'abantu ko tugiye kubaho je nakonze hasi umuntu azoheba akazingira ngo atahe muhira hariho abigisha baronse amahirwe yo kudahindurirwa ibibanza bakoramwo nyuma nabo barabazwa n'ibiriko biyashikira aho basangiye umwuga hariho nk'ahantu nabonye barakuye umuntu bakahasubiza uwundi urumva ibyo hagiyemo kankunze hariho abantu banashaje bafite n'imyaka na myinshi bakamukura muri komini imwe bakamujyana mu yindi harimo n'abafite indwara bijya bavuze ngo by'indwara ngo iyo kiriteri yarabaye je ndazi umuntu arwaye igituntu yahora akora mu mika bashize ahantu kure cyane mbona umengano kugomba ko abantu boheba akazi bamwe kugira ngo kumbure hagire abaronka ibibanza uzogenda ni umwe atagira uko agira abifise bafise uburyo jewe ndabona umenga abantu bazoheba manuma antoine arongwe sandika steve mu ntara ya rutana asabye guhindura ibibanza abigisha bayigishirizamwo vyokorwa yisunzwe ineza y'umwigisha n'iy'umuryango wiwe birashoboka ko leta ifise ingorane eh, mu vyerekeye uburyo bwo kwinjiza abakozi bashasha ariko rero kikakorwa neza mu bwitonzi nta ngere kandi baravye n'ivyo abigisha bakeneye imiryango ikenera muri bibiliya baravuga bati ibyo udashaka ko bagukorera ntubikorere abana ni ukuri muri abo babikoze uwo bafatira ingingo nk'iyo nabo nyene bubabara ubushikiranganji bw'indero mu burundi bavuga ko ico gikorwa co gukura abigisha ari ku mashure ariko benshi bakabashira ahari bake ko kiba kirakorwa mu burundi bwose kandi ko ata mugambi bafise wo gisubiramwo juma edouard avugira ubwo bushikiranganji amenyesha ko ari ivyisunzwe ico bita amakartere de selection mu gifaransa mu kurungika abo bigisha mu bindi bibanza batora bakoreramwo umwigisha azobona ko yahinduriwe ivyisunzwe bihonyanzwe juma edouard avuga yuko uyu mwigisha azoheza agasaba kurenganurwa ku gatwe kiwe uburambe mu kazi indwara ngendanwa n'uburemere bw'urutonde bw'ivyigwa vyo bita volume horaire ni bimwe mu vyisunzwe mu guhindura ibibanza abo bigisha ku mugwa mukuru w'intara ya rutana fidelite yishatse ijwi rya amerika Arakoze Fidelite murandanya mwumviriza radio ijwi rya Amerika iyi ni programa radio yacu tuyibashikiriza imisi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana ku ijwi rya Amerika FM ijana zine n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice bibiri kandi mushobora kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo kome mushobora kandi kudutora kuri facebook kuri aderese radiyo yacu no kuri site yacu ya interinete wezi itatu radiyo yacu voa akadomo kome
kuva ku wa mbere tariki ya cumi n'umunani kugera ku ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi kwa karindwi ishyaka ry'abarepubulikani rizahurira mu ikoraniro kaminuza convention mu mujyi wa cleveland muri leta ya ohio intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa cumi na kumwe gutaha icyumweru kimwe nyuma yaho abo mu ishyaka ry'abademokarate nabo niko bazabigenza ikoraniro kaminuza ryabo rizabera mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania kuva kuri makumyabiri na gatanu kugera kuri makumyabiri n'umunani y'uku kwezi kwa karindwi radiyo yanyu ijwi rya amerika izaba ihababereye
ukimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
muri benshi mukunda ikiyago cya politike ntorere kazoza jerome niyonzima nongere ndabaramutse ndabaha ikaze uno munsi mu kiyago cya politike dushimye kugaruka ku biganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu mu gihe icyicaro cya kabiri cy'ibyo biganiro giherutse kubera iyarusha muri tanzania reka twongere twumve iby'abanyapolitike n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike babona ko bikwiye kuza birashyirwa imbere muri bene ibyo biganiro nagiramo akanya mugenzanje nunugre liliane aganire kuri icyo kibazo n'abatumire batatu abo nabo akaba ari umunyapolitike tasiyano sibomana avugira umugambwe iprona ishami rihurikiye mu mizero y'abarundi hamwe na hamza vena burikukiye avugira urunani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike piske burundi hamwe rero na gabriel rufiri arongoye ishyirahamwe rishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta ariryo rikomu nunugreriane ijambo ni rwawe eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
Tasia Sibomana umuvugizi w'umugambwe Iprona uhurikiye mu runana mizero y'abarundi aratubwira ibibazo nyamukuru vyoshigwa imbere muri ivyo biganiro vy'iyarusha kugira ngo ivyo biganiro bishobore gushikana abarundi ku mahoro arama kurikira Tasia Sibomana Icambere na mbere no ubwicanyi buri mu gihugu nico dutegerezwa gushira imbere kugira ngo n'ivyo biganiro bibandanye ata abantu bariko barapfa ata abantu bariko baranyuruzwa ngo dutore imivyimba canke ntitunayitore ata abantu bariko barafungirwa ubusa ata abantu bariko baraborezwa igufa n'abapolisi cyangwa imbonerakure cyangwa abakora mu iperereza icya kabiri rero ni uko tubanza tukavugana icyateye izi ngorane turimo icyo nacyo si ikindi niho nyangwa ry'amasezerano yarusha nibwo izo shingiro aribyo byavuye bibyara ikiringo cya gatatu cya petero nkuru nziza aho rero dushobora tuvuga tuti dutegerezwa rero kuraba ingene ayo masezerano yarusha nawe nyine ko imigambi yose itavuga rumwe na leta duhuriza koko atawe yakomakoma reka mbere n'abanyamahanga bafashe uburundi mbere mbere n'abagize ibiro by'umuhuza bose baravuga ko atawukorakora ku masezerano yarusha aho rero niho tuzoca duhagararira tuti mbe none kugira ntibayakorakore twokora iki kuko urumva ntituzosubira guharira ingene amasezerano yarusha yubatse canke ingene tuyasambura canke tuyasambura tuzogenda tuvuga tuti kugira ntasubire kurengwa ico hobwa ni kiki twebwe dusaba yuko hoca haba umugwi wamaho wo kuraba ikurikizwa n'ishirwa mu ngiro ry'ayo masezerano uwo mugwi twe tugasaba yuko woba urimwo abanyamahanga aba bama bita muziko iyo turi mu ngorane baza gufasha barondera amahera ahantu uvuga ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ubumwe bwa afurika ryo muri aka karere yase n'ibihugu bya rutura bikunda gufasha uburundi abanyamerika ababirigi n'aho babanka tukaraba ibihugu mwene ibyo n'ubu biriko biratanga amahera kugira ngo abarundi bashobore kuvugana mu nyuma yaho tugaheza rero tukaraba ko biba bikenewe ko hojamwo abarundi bidakenewe tukanashaka tukareka tubihurije ko uwo mugwi ugurwa n'abanyamahanga gusa naho nyine twebwe nta ngorane byo dutera tugaheza mbere tukagira ko tukanaraba ibihano byotegekanywa kugira ngo uwo ari we wese ashobora kuba ari ku butegetsi ubu canke azobuza kw'ejo hamwe yorenga kuri ayo masezerano vyo ugenda gute yohanwa gute ikibazo ca gatatu ni ikibazo kijanye n'intwaro yemewe n'abarundi batari bake ikambere ikemerwa n'amakungu ko murabona ubu kubera amatora atemewe ibyayavuyemo ntibyemewe nicyo gituma mubona abafashe uburundi bakuyemo akarenge dutegereza rero kuvugana ingene inzego mfatakibanza zoba zizewe n'abarundi zikizegwa n'amakungu zojaho kugira ngo imfashanyo zisubire kugaruka ubwa kane rero izo nzego zimaze kuboneka nizo zoheza zigategura rero ayandi matora meza mugize muti izindi nzego zishoboye kuboneka mugira muti izihari zibanze zihave byari byo byose ntizemewe zitemewe izindi zibonetse zitegereza kwapfa naho bamwe ushaka uriya bashobora kugumizamwe mugabo nizoba zikiri nk'izi amatora rero niwo muzi w'ingorane niwe muti w'ingorane kandi kuko niho hazoheza hakavamo inzego ziziwe n'abarundi n'amakungu inzego zemewe n'amategeko kuko n'izo dusaba zizaba zikiri imfatakibanza kuko ntituzozishyiraho tubanje gusubiramo amatora tuzobanza gushyiraho izituma abarundi baba barahema izituma amakungu asubira gutangura gutanga imfashanyo ibyo ni byo bine nyamukuru mugabo rero muri ibyo bine nyamukuru harimo ibibazo byinshi byo kubanza gukura mu nzira hariho guhungura impunzi gufungura bafungiye ubusa kugurura ibinyamakuru n'amaradiyo n'amateleviziyo yaturiwe n'ibindi bibazo byerekeye bivugwa ko hari amamanda yoba yarasinyiwe abacanke bariya tamatohoza yabaye ivyo vyose bikabanza bikava mu nzira kugira ngo habe ituze mu gihugu ariyo gihe natuma n'izo nzego zishobora kujamwo bose aya matora asubira kujamwo bose ntibagiye ikibazo co gusubiza imigambwe abayatswe kandi ari intumbero yo gutinya ihiganwa kuko ivyakorewe FNL yagwasa ivyakorewe Prona n'imigambwe imigambwe yindi byakorwa kubera SNDD itinya guhiganwa n'imigambwe ikomeye ivyo vyose rero nivyo bizotuma haba amatora yemewe haba amatora ahurikiyemo bose urumva rero nivyo bibazo nyamukuru tuzoshira imbere mugabo mu bigabane bikuru bikuru ni ibyo bine ariko hagati y'ibyo bindi hariho ibyo bibazo umuntu agenda arakura mu nzira kandi ibyo byo bitari bigoye ari ingingo ufata uti ari abarekugwa ni ingingo utegura ejo bakarekugwa ari abahungukwa umaze kwerekana ko atawusubira kwicwa ibibazo biri ku biratorerwa inyishu ingingo ifashwe hasigara integuro zizahaserezeraho kubera ico mugabo abantu boryoherwa no gusubira mu gihugu cabo ivyo rero nivyo twebwe tububwiye dufise eh, mu rwandiko twamaze mbere gushikiriza umuhuzi nibaza ko twabaye aba mbere mbere mu mugabo wadasigana iprona kuko rumaze yindwi hanyuma baradushimira ku ntererano twagize baranasaba ko twoca turohindura mu rurimi rw'icongereza navyo nyene twari tubihejeje ivyo vyose tuzatwara bishikirije burikukiye hamza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'urunani rw'amashirahamwe ategamiye ivyicaro vya politike piske burundi nawe nyene aragira ico avuze kuri ivyo biganiro muri tanzania bwa mbere na mbere hoho twe muri piske burundi ivyo biganiro turavyamiriza twibutsa abarundi mbere yuko ngo babitwaye ko kugushikiriza yuko ivyo biganiro atarukiza ruzozanira abarundi kuko mwibuke neza n'igihe habaye kugerageza gutembagaza inzego z'igihugu ico gihe abakuru b'igihugu vy'akakarere bari bo barakora inama yabo i Dar es Salaam bagiye gusamarizayo n'umutware mukuru wabo bo muri bo harimwo mbere abari barakorana n'abari baratembagaza mu butegetsi ivyo agarishwa rumuri biranze n'amakungu y'abibonye hari u Rwanda baragaragaje nikemenyamenya n'abati bateshejwe baci bahungira mu Rwanda barasasigwa amatera meza amahoteli meza bafatwa nk'abami mbere n'ubu niho bakiri mu nyuma bamwe no mu mvunzi z'abarundi barahaba ibirwaniro kubera baze gutera inzego zatowe n'abarundi aroro tubanze twumvikane kuri icyo kintu icya kabiri naco kubera uburundi butanguye nyene buri muri umuryango wa ya ubu bufasha bwabashyizeho na eyase ego data wanje reka kungure nibati ngokora twigorosi tw'amakungura cyane cyo muri eyase turavuga rero ivyoshiguye imbere muri ivyo biganiro nuko ubufasha bwofasha leta y'u Burundi mu kumvisha u Rwanda rubandanye rushigikira imigwi itera Burundi bubuza abarundi bashaka guhunguka ku bushake ko bata mu gihugu cabo hanyuma kandi u Rwanda bufate abo bose bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi kwa cumi na gatatu z'ukwezi kwa gatanu k'umwaka uheze babashikiriza Burundi babashira urubanza ivyo nico ca mbere twabona ko coyagirwa muri ivyo biganiro kandi navyone bika bacamwo by'ukuri ababifitiye uburenganzira bijanye n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi ko n'ibigucikukiye n'amategeko mpuzamakungu nguko navyo zini yabishikirije mu ngingo yayo na mirongo ibiri na kabiri na mirongo indwi n'icenda twese twemera hari ikibazo na cane cane kuri ibi vy'ikiringo c'umukuru w'igihugu twogira duti mbega ico kibazo ku bwanyu mubona hari ico cogirwa ico kivuzwe ko muri ivyo biganiro iyo arusha kugira ngo gitorerwe umuti ndatangaye rwose nyakubahwa mwimenyesha makuru kubona uvuga yuko hari ikibazo gitumvikana ko n'abandi ku vyerekeye ikiringo c'umukuru w'igihugu sentare yeje kubaza kuri shingiro yaciye urubanza hanyuma na sentare yo muri aka karere nyene ko muri ease yatatswe nabo nyene bari bagumukanye ubutegetsi bw'uburundi yaciye urubanza ko ivyo vy'ikiringo bitagira ifatiro intwaro peto ngurundi zasubiza kuza kwitoza n'amakungu yose ubu anwa tuba ko icyo ari kibazo nibaza yuko yuko rero abantu bariko barashaka kubaka bubaka batera indambwe bubaka bazana amazimwe ivyo twibaza ko abantu bose bofasha ni ukuraba ukuntu igihugu cotekana abariko barononeza igihugu bakateshwa bagata hanyuma amazi inzego zatewe n'abarundi ku bwinshi agakorera igihugu cabo abarundi tukaronka amahoro umukuru w'ishirahamwe oricom nawe nyene muri iki kiganiro arafise icyo avuga kuri ivyo biganiro anavuga ibibazo bikuru vyoshigwa imbere biraje ishinga abarundi bwa mbere umuntu yarondeye utuntu twiwe agashobora kudufungura hanyuma ni byiza yuko aronka umutekano akaronka haryama mu ijambo rimwe rero ni uko ubwicanyi bwohagarara ibi byo kumva umuntu yishwe ngaha umuntu yishwe hariya ibyo bintu bigahagarara ikigira kabiri ni uko ibibazo byoshigwa imbere ni uko abantu twovayo twiza ingendo yo kuvugana abantu bumve yuko ingwano nziza ari ingwano y'ibyiyumviro kuko burya ingwano y'ibyiyumviro irubaka ikigira gatatu ni uko bobayo abarundi bumvikanye ingene bokubahiriza amategeko abantu bumvikanye ikintu ntibace barondera ku gihonyanga nk'ibi by'amasezerano yarusha ibijanye na n'iby'amashingiro minsi yose nta hantu na hamwe haba ibiringo bitatu ivyo nibaza ko ari prinsipe ntituvuga ibi vy'uno musi canke ivy'ejo prinsipe zihari ubu mwa kino gihe umuntu atwara igihugu ntashobora kurenza manda zibiri manda igira gatatu nico mu gifaransa twita manda de trop kuko nta kintu na kimwe ushobora kuba utakoze mu myaka cumi ushobora kuva kugira ukore mu yindi myaka itanu ivyo ntibishoboka abantu rero bokwiga ingendo yo kuja ku butegetsi hanyuma bakabuvako mu mahoro mu burundi rero twe tubona umengo uwo muco nturajaho ikindi nibaza yuko gihambaye cane cane catumwe n'izo ngaruka mbi y'uko abantu bam- bashaka kuguma ku butegetsi aha tuvuga abahari uno munsi mugabo nagenda babwire yuko twe turiko turaraba nko mwishirahamwe rikome turabona ko ari ingendo yamye yo kuva uburundi bucikukira kuva umuganwa atari umuganwa ndavuga ngo gasore yishwe na ntabyo abantu urabona ko abatava ku butegetsi badagiriwe kudeta abandi baca babirondera kubica muribuka cungu ya demokarasi mirikiro ndadaye rero uwo muco yuko abantu bumva yuko batogira umuco wo guhiganwa biciye mu matora ivyo bintu bakwiye kubyiga bakumva yuko umuntu agiye ku butegetsi abuva ko hakiri kare kandi imanda ziba zirangije mugabo kandi n'ubwo ugiye ko wundi akumva yuko bigenda gutyo oyi ntihaba abantu babe bimata kuko bica bigora ikindi naco twibaza ni uko nk'izi ngaruka mbi z'imanda ya gatatu ni uko aba banyororo bafunzwe maradiyo aturiwe impunzi ziri hanze ibibazo bijanye n'ubukene butagira izina bwugarije abarundi ibibazo bijanye n'ibiturire ibibazo bijanye eh, n'ubutungane butigenga ivyo bibazo byose twebwe bikomeye byose ntitwovyigire hariya ngo bishoboke mugabo tukavayo tumvikanye ikintu bita intumbero yo kugenderako kuko ntivyumvikana ingene nk'ubu nk'akarorero umuganga ucdf dutwara ushobora kumara imyaka cumi uriko uratwara igihugu kandi ata ntambara ihari mu bisanzwe niyo myaka cumi igihugu c'uburundi giharurwa mu bihugu bitatu vya nyuma bikenye ku isi ivyo bintu ntamwe ashobora kuvyumva ntamwe ashobora kubisigura nico gituma twe tuvuga tuti rero abantu barakwiye kumva yuko ibibazo bihanze abarundi uno munsi ari byinshi cane kandi batabitoreye umuti hakiri kare ivyo bizoba bigoye nta n'umuntu azoshobora gutwara uburundi ntibyagomba bikura kuko eh, hariho ibindi bibazo bitaravugwa ibibazo bijanye n'ugwirirana ry'abantu ibibazo bijanye n'ugukena y'amatongo eh, n'agashomeri ni ibibazo rero twebwe tubona hatabaye abantu b'abanyepolitike bicara bakiyumvira iyo uburundi buriko buraja twe turabona ko bizogora ivyo rero ndashobora kuvuga tukumvikana ingene hoba umurongo ntarengwa y'ibintu bimwe bimwe kugira ngo igihugu gishobore kuja ku murongo ndagushimiye nnu ndashimiye n'abo batumire batatu mwariko muraganira nkamenyesha abari baduteze yompi ko icyo cyari igice cya mbere mu gice cya kabiri tukazogaruka ku ntambamyi zishobora kubangamira ibiganiro hamwe rero n'umuti uzotorerwa n'abo batumire nyene jerome niyonzima nshimire kandi n'abo bariko baratwumviriza ndabipfuriza mwese kururanirwa mu banyu no mu vyanyu nti nawe utaha cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
barakoze bagenzi bacu ama umwanya twatekanije ya makuru n'ibiganiro naha ugarukiye turashimiye abo bose bagize uruhara mu gutororokanya no gushira hamwe ibi biganiro muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya ntimutangwe